mukorana nabo urumva abyihishe inyuma akaba yaberekana bityo abana nabo yirirwa ashaka gukoresha muri izi nzira mbi bikaba byashira
ngaho mureke n'ibyakiduhe bigendere rimwe n'ibya mayisufu tujye kumushakisha twereka aho umwana wacu minyone yamushize Hmm. ahubwo mbege tuyobore kwa kiduhe tujyeho tujye kumushaka yewe si mazi neza ariko aho minyone yanyuraga agiye kumureba narahabonye hehe ntacyo tugende tugende, dushakishe tugende.
igarura amajwi y'amahoro irwe juru na ruhiza
mu gice cya mbere mu kiganiro twari turi kuganira ku bana bavuka mu miryango yakoze divorce cyangwa se yahawe gatanya byemewe n'amategeko aho abaturage batuganiriye kuri zimwe mu ngaruka zigera ku bana bavuka muri bene iyo miryango damascene ni umwana witeje imbere atitaye ku itandukana ry'ababyeyi be kandi yagiriye inama abandi bana bahuye n'icyo kibazo christella twaganiriye kandi n'umwarimu ku imimerere n'imyitwarire ya muntu muri kaminuza y'u rwanda adusangiza uburyo gutandukana kw'ababyeyi bishobora gutokoza imitekerereze y'umwana nawe udukurikiye ubaye ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi urugero rw'ibyo wabonye cyangwa waciyemo ikiganiro ejo n'ijwi ry'urubyiruko bityo koherereza ubutumwa bugufi kuri izi nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri mu gihe mukomeje kudusangiza ibitekerezo byanyu reka dushimire byimazeyo abo twabanye muri iki kiganiro ndetse n'abanyamakuru b'ikiganiro ejo baba bakoze iyo bwabaga ngo kibagereho ese hakorwa iki kugira ngo divorce zicike burundu hirindwe ingaruka zigera ku bana muri studio mwabanye nanjye mizero crispe nari mfatanyije na mugenzi wanjye ubikeza christella iki cyari ikiganiro ejo
turabashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda batugejejeho ikiganiro ejo umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
turabaramukije tubifuriza n'umunsi mwiza wa mungu ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi mugishikirizwa na jean pierre claver niyo nkuru kidushikana yarusha muri tanzania ahari kuhabera ibiganiro bihuza abarundi ingana biriko biragenda hamwe n'abatumiwe ni mu kanya ikaze ni rwanyu
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ku munsi wa mbere w'ibyo biganiro by'iminsi ine byatanguye ku munsi wa kane itariki cumi na zitandatu kuno kwezi kwa kabiri umuhuza mu matati y'abarundi william benjamin mukapa yahoze atwara igihugu cya tanzania yabwiye abarundi n'amakungu ibikuru bikuru biri ku rutonde rw'ibizoganirwako Well, I'm hoping that we'll find enough ground to resume normal political life.
nifuza ko turonka akaryo keza ko kuvugana n'abo banyepolitike ingene ubuzima bwa politike bwosubira kuba neza mu mwidegemvyo ibijanye n'uko ubutunzi bwifashe ibihano by'ubutunzi amakungu yafatiye uburundi gutahukana impunzi hamwe no kugarukana ishuka ciza ca politike nibaza ko tuzobica mu mizi muri iyi minsi tuzomora tuganira And I hope it can be expedited by the conversations we'll have in the next two days.
abatumiwe ngo bace hirya no hino ivyo bibazo bihanze uburundi n'abanyepolitike batandukanye baba bari muri leta n'abatavuga rumwe nayo mu burundi havuyeyo abaserukira umugambwe uri ku butegetsi cndfdd barongowe na evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe abaserukira umugambwe sawanyafuradebu barongowe na leonce ngendakumana abaserukira umugambwe iprona uturukamo ikigira cya mbere cy'umukuru w'igihugu barongowe n'uwutwara abere gashatsi abaserukira ishami ry'uwo mugambwe leta avuga rumwe na leta tasiyano sibomana na evariste ngayimpenda abaserukira umugambwe frodebu nyakuri umugambwe nyandamwe parena n'abandi hitabye kandi agato gwasa icegera ca mico utwara inama nshingamateka abahoze batwara uburundi silivestre ntibantunganya domisiyano ndayizeye hamwe na petero buyoya uwundi yitabye ni edouard nduwimana umuhuza wo hagati mu gihugu ombusumane abavuye hanze bahunze bagizwe ahanini n'intumwa zitandatu z'urunani senarede rutavuga rumwe na leta harimwo dr jean minani arurongoye bernard busokoza yahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu piyo navyo hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka abashingamateka babiri baserukira uburundi mu nama nshingamateka ya afurika y'ubuseruko barimwo jeremy ngendakumana hamwe na anise niyo nkuru umunyamabanga mukuru w'urwo runani mu bandi bavuye hanze harimo alice nzomukunda ku bw'umugambwe ader frederico bamvuga inyumvira ku bw'umugambwe frodebu joseph ntidendereza ku bw'umugambwe aride n'abandi hitabye kandi abaserukira amakungu nk'ubumwe bwa afurika ubumwe bwa buraya ishami mpuzamakungu onu n'izindi ndorerezi ku munota wa nyuma leta y'u burundi yatangaje ko isibye muri ibyo biganiro itangazo ryayo rivuga ko yanse kwicarana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bari mu runani senarede naho yoyo yemeza ko yaronse ubutumire itariki cumi na zitatu uku kwezi umuhuza abajijwe icyumviro ciwe kubona leta ititabye yishuye ko atari yayitumiye No, I invited political parties.
jewe sinari nabatumiye nka leta ahubwo natumiye imigambwe kuko naragize igihe cyo kuvugana nabo ariko mu migambwe natumiye harimo uri ku butegetsi kandi wamaze kumbwira ko abawuserukira bari kubaraza ndabiteze kandi murazi ko imigambwe ari ifise uruhara runini mu kugarukana amahoro
umugambwe uri ku butegetsi snddfdd witabye ku munsi ugira kabiri umunyabanga mukuru wawo evariste ndayishimiye yahamagariye abahunze gutahuka atagisabwe jewe nje kubwira abarundi bose bari hanze ko batahuka hanyuma twubake igihugu cacu abanyepolitike nabo baze dutegura amatora ya mirongo ibiri y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nta kondisiyo n'imwe ntibatahe ka- twese turi ngaha kugira ngo tubake kugira utahe kwa nyoko kwa so muhiri wanyu hari ivyo ninda gusaba canke urataha erega igihugu n'umuvyeyi wa twese niba baba baragiye nibo nyene bafata igihe co kuzogaruka hanyuma mugabo bazi ko ari abanyepolitike nibaze duhiganwe ku bw'abanyepolitike bahamagariwe gutaha anise niyo nkuru umunyabanga mukuru w'urunani senarede avuga ko batarota bataha vuba Eh, avuze ati ibujumbura bavuga ko dukwiye gutaha kubera nta ngorane ihari ingorane zirahari abirirwa barapfa ni benshi abirirwa barahunga ni benshi abirirwa barafatwa eh, ni benshi ubu rero eh, turabona yuko kugira ngo eh, abarundi bahunze bashobore gutaha hariho ibintu bikenewe hari ibintu bikenewe harakenewe ko twumvikana ingene abarundi bidegemvya eh, aha ndabona hariho harimo n'abamenyesha amakuru bahunze baba mu bihugu byo hanze bari mu Rwanda bari muri Tanzania bari bari hehe badashobora gu- gusubira kuvugira i Burundi hariho aba- a- abanyepolitike na nka twebwe turashobora kuvugira i Burundi hariho abahungutse bavuye mu- muri Kongo bashitse tugira ngo baje mu gihugu cabo bashikira mu gasho none mwumva ico gihugu tu- two- twokijamo gute ni igihugu c'ubusho ku bantu bose batavuga rumwe n'uwitwa perezida nkurunziza n'uwahoze atwara uburundi silivestre ntibantunganya abona ko hataragera ku impunzi zitahuka Eh, abarundi benshi barifuza gusubira mu gihugu cyabo mugabo imitima ikagonanwa bakagira bati mbe none biratworohera vyotworohera nico gituma mvuga nti twebwe turi abanyapolitike dutafata ingingo ziborohereza hariho ibintu usanga bituma umuntu ahunguka iyo yahunze ubwa mbere hono ko biva ku mutima wiwe nyine akaraba ati je mu mutima wanje ndumva yuko nshobora guhunguka icya kabiri hari aho aba yabonye mbere n'ibyo bikunda gushika kenshi ko bimwe bya bituma byamutuma ati igihugu ciwe agahunga byahavuye abibonye nta n'undi ndakuza kumugisha inama usanga batanguye guhunguka twarabibonye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu abarundi bamaze kubona yuko habaye amatora hagatorwa umukuru w'igihugu bigahinduka Eh, bakabona yuko n'umukuru w'igihugu mbere n'iby'ubwoko urazi ko babiraba cane bati ni ubwa mbere turose umukuru w'igihugu w'umuhutu abo bahutu bari bahunze mu mirongo icenda na mirongo irindwi na kabiri baje cane ari ubusho bwinshi mugabo inyuma ha- hasubiye kugaragazwa umukuru w'igihugu baciye bongera bahunga ari benshi ni ukuvuga rero yuko buriya iyo abantu bahunze kuri ikibazo ca politike bahunguka iyo bagize bati ca kibazo twakirongeye umuti naho utorinda kuza kubashwabura bo nyene ubusanga ahubwo bara- barakurengera ukabona bara- ba- baje gutyo vyaraturengeye mbere woshaka ndabikubwira ndabikwibutse mu mirongo icenda na gatatu hari naho usanga rero abantu bahunze kubera izindi mvo nk'umuntu yahunze intambara ba- yahunze inzara iyo abonye iyo nzara ibyayitera byaheze kurya yahunze agenda yiruka niko aca yigarukira wewe mugabo wewe rero umunyapolitike ibyo byose rero ukabyiga ukaraba uti icatunyankunga ni ikihe reka ndagitorera inyishu ugiteruye inyishu buno nyene uzonahunga Upfa kugira ko- mbere ntari nawe utari kuza kumubwira kuko arabyumva urabona noneho mu maradiyo murabidufasha ibyo dukora baravyo barundi ibyo tuvuga barabyumva hanyuma nawe nyene kandi aronka n'uburyo byo kutubwira ibyo biyumvira kuko baratubwira bati nk'uwumvise mu maka barakubwira bati tubona umengo ibintu ntibirahinduka neza dufise rurimo twebwe abanyapolitike wo kubihindura mugenzi we domitiyano ndayizeye nawe ntiyahoze atwara uburundi avuga ko hakiri byinshi byo gukora kugira impunzi zitahe jewe ndashaje mfite imyaka mirongo itandatu n'imwe naho nzi ubu ngenda ndakubwira akarorero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri twarahunze ariko leta yavuga ngo umutekano ni wose ni mutahe urumva ntitwatashe nagiye gutaheza imyaka mirongo ibiri n'ubu nicyo kintu amaleta yagira yaraza yagiye avuga gutyo iyo uri kuri leta kubera yuko ibintu birangurwa aba ari ibintu wewe utegetse wowe uba uri mu mutekano ariko uri kurabigirako urabigirako ntiwabona ko atari mu mutekano jewe rero ugomba kuvuga ngo natahe leta rero kuvuga gutyo ntibisanzwe ariko kubona abarundi badataha barafise imvu niba uri kurambaza ngo ku bwanje jewe urangora sinokubesha kuko jewe mba mu burundi urumva ariko si ukuvuga yuko norohewe urantegera hariho abandi bene wacu bene data baba hanze babo nabo nyine ntiborohewe ariko ukugene mbayeho n'ukugene nabo babayeho twese si cyo kimwe bwa kabiri mu burundi hariho abapfuye abicwa kugeza uno munsi none nk'umuntu yabonye ahantu umuntu yicwa hanyuma agahunga uno mubwira ngo taha aha nicyo gituma bene icyo kibazo mbaza kiragoye ku ishuri jewe nosaba ko umutekano uba mwiza kuruta uko uri uno munsi bisigura yuko hariho agahazi Eh, impunzi zose ubwa mbere na mbere ntizahungiye rimwe bwa kabiri umumaro afise eh, icatumye afata ingingo yo guhunga ni nacyo gituma no mu kugaruka umwe umwe azofata ingingo yo gutaha ariko cyane cyane kubera yuko bose bahurije kuko umutekano wabo utari umeze neza ngira ngo umutekano uramutse ugarutse eh, baziyumvira gutaha kubera yuko n'abandi batari bake bahunze kubera yuko uwo mutekano wavuye kuko politike ihari iza ariyo nkwezi y'izo ngorane urumva hariho abandi bashobora kuvuga ati ndindiriye yuko inzego z'igihugu zongera kugaruka ku murongo twari twizeye urumva rero umwe umwe arafise uruhara wiwe n'ukuntu abona ibintu nicyo gituma ubu ubyiyumvamo azotaha ariko utabyiyumvamo azoreke ibyo ari byo byose icyo novuga ni ukubiganiro urugero rugeko sinovuga ngo turashikira mirongo itanu ku ijana nibaza ko hakiri kare ariko nk'igihe abegwa n'icyo kibazo bose boramuka baje nka leta ikarungika intumwa koko ziyihagararira kandi leta ikaba yemera yuko hari ingorane mu gihugu hamwe izo ngorane tukazicarira tukazitosora abantu botanga ukugene twoheza ibyo biganiro vuba haravugwa cyane yuko eh, imvo nyamukuru ari ukubera yuko amabwirizwa yagenga uburundi afatiye ku masezerano y'iyarusha ari uko ayo masezerano hariho abantu batakiyemera kandi ishyirwa mu ngiro ryayo risa n'iridakurikiwe bizwa kandi nibyo bugingo nk'uko tubyumva hirya no hino bamwe bavuga bati ayo masezerano turayemera hanyuma ikindi gihe ugasanga ibikorwa ntibikurikiye ntibikurikije ukugena ayo masezerano avuga ariko twese tukumva yuko aho hari ikibazo tuzobishyira ngaha umwe yerekana ukugene ayakurikiza neza ubundi yerekane ukugene atayakurikiza neza kandi ibyo biroroshye guto- kubona kuko imvu- imvugo ingiro ingiro burya ni katamuti ntawe ushobora kuvuga ngo ariko arabikora neza kandi ngiro ubona yuko atari bityo rero nibaza yuko mu kanya gato dushobora kuzovyerekana ugusiba kwa leta y'uburundi ntikwakiriwe neza n'abanyepolitiki batari bake abere gashatsi atwara umugambi w'iprona uri muri leta uko leta ititavye mu bisanzwe birababaje kuko mu bisanzwe tubaye inshuro zishika kuri zitatu tuza ngaha yarusha ibi biganiro uko umuhuza yari yabishikirije yari yavuze ko yifuza yuko vyotera birangira mugabo urumva ko leta itahari urumva ari ikibazo ibyo rero abarongoye ibiganiro cyane cyane abo mu biro by'umuhuza eh, bogerageza gutegura neza bakamenya ingene batumira bakamenya n'abo batumira bakaraba ingene batotsitaza uruhande rucanke ruriya kugira ngo ntibabe in- i- intandaro yo kudindiza ibi biganiro leta nibaza ko kugira ngo eh, izi ngorane zibe mu- muri iki gihugu nibaza ko zirafise icyo zavuyeko kandi kugira ngo ibiganiro bihabe nibaza ko twebwe turi abanyamigambwe mugabo turazi neza ko leta ibifisemo uruhara runini leta rero itahari urumva ko ibiganiro ntibishobora gutera intambwe evariste ngayimpenda nawe ni uwo muri umugambi w'iprona nyene ariko ishami ritavuga rumwe na leta mu ngorane mu bibazo biriho i- ico naco nyene cari ikibazo kiri mu bindi Eh, nimba abo bantu bafise ivyo bagirizwa sibwo bwa mbere abantu bazoba bicaranye bamwe bafise ivyo bagirizwa n'abandi bayifise kandi noneho niyo leta yokwemera ikicarana n'abo yinuba hari naho nabo nyene bafise ivyo ba- bayagiriza kandi noneho ntabicarana badafise ico bapfa agahaze koko ka- kariho cane kuko muri ivyo bi- bi- bitagenda neza uyu munsi muri abo bangajwe muri abo banyurutswa muri abo bicwa muri abo bapfungiwe ubusa ivyo vyose bibazwa leta urumva rero mu gihe iyo leta itoba ihari hariho kumbura ibibazo bimwe bimwe bizobazwa hanyuma vyari kubazwa tu- tumurondere tumubure urumva rero bisa ni nk'inzira yo kudindiza ibiganiro n'inzira yo kugumiza mu marushwa abarundi barimwo kugira ngo babe baraguma muri ayo mahano jacques bigimana atwara umugambi fnl wewe aratahura ugusiba kwa leta nashaka kwiza kugira ngo itubere umuvyeyi itubere mukuru wacu twebwe abanyepolitike turiko turaharira hanyuma tushi- turiko turakwegana igira iti oya aho oya ntimuharire inyishu je ndabihaye niyi noneho niyo twaharira itarimwo tuhava dushika kuki kuko bavuze bati twebwe turatinya iki leta ntishobora kuvuga iti oya ntimugitinye ndi ngaha bavuze ati twe tubuze iki leta ituba ntimuzokibura turi ngaha vyiza ari uko yorondera ukuntu ba babonana mu- mu- mu- n'aha tubari imbere y'abamenyeshamakuru n'aha tubari imbere eh, y'umuhuza bakavuga ati nyamara rero nyamara rero naho muri ko muraguma hiyo twebwe turategura guhinyanyura ibwirizwa shingiro turahinya- turategura gu- kuraba ukuntu twokorera hamwe igikorwa cyo gusubiramwo neza amategeko agenga eh, amatora n'ibindi n'ibindi vyotuma eh, demokarasi isasagara mu gihugu igakomera ivyo navyo ntibashobora kubivugana batariko barabonana none haje evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi ah, mushaka kuvuga yuko aho atakantu niwe leta hagerega ntugire ngo bibaza ko hari umushikiranganji n'umwe amusumba Eh, harya kandi cavuze nibaza ko atamushikiranganji amusumbya gushikira umukuru w'igihugu mugana numva umenga ku bwanje iyo ngingo ya leta iri- irumvikana kubona idashobora kwicarana n'abo bantu kuko ije kwicarana n'abagombye kuyitembagaza hari abapfunzwe bashatse kuyitembagaza iyo birenganije bamwe igombye gushishitira abandi mugabo ntimucike intege leta imbere n'imperuka izoza ko je ndaza ihagaze ndazi ko nayo nyene irushe irakeneye yuko aho bayikayitukiye aho bakayagirira ibi na biriya irakeneye ko vyoza vyagabanuka ico ndakizi rwose n'umugambwe w'umukuru w'igihugu sndfdd ubona ko ari ibisanzwe ko leta isiba evariste ndayishimiye ni umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe none ikibazo kiri hagati ya leta cyari kiri hagati y'imigambwe jewe kubw'iwanjye jewe nama mvuga leta ivuga amahoro ivuga iterambere ivuga ateka zina muntu ivuga ubutungane umuntu atavuga ivyo ntabavuga rumwe na leta ruvuga leta ivuze amahoro nabavuga ingwane I- i- leta ivuze agateka kazina muntu nabavuga ubwicanyi urumva nta n'umwe atavuga rumwe na leta imigambwe niyo itavuga rumwe kuko n'ikimenyamenya ntituri umugambwe umwe kubona hari imigambwe myinshi ni ukubera tutavuga co kimwe ni ukuvuga rero nta ico- iyo si ingorane uwahoze atwara uburundi domisiyano ndayizeye yabwiye umuhuza ko akarere kamufasha kugondoza umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza akitaba ibiganiro igihe leta yoza kandi ikaza ifise umutima wo kubaka kandi ikaza izi yuko hari ingorane icyo gihe twokwicarana tuvugishanya ukuri kandi dushaka inyishu bidashobotse tugasaba abo banganya ijunja n'ijambo kwicara bakamusigurira kugeza igihe yumva kuko agasozi k'intahanurwa kahiye abagabo babona abakuru b'ibihugu byo muri aka karere ndibaza yuko bashobora kubimwumvisha bikwiriye igikuru ni uko babyumva nk'uko tubyumva nabo nyine bakaba bafise intumbero y'uko ikibazo cy'u Burundi bagomba kudufasha kugira ngo kive mu nzira jewe ndemeza yuko babishoboye bakavuga bati hararenzwe ko ingingo y'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ibyo ntawe ushobora kubihakana na jewe ndabifata gutyo Ah, niyo niyo nusu y'imetero nayo nyine ni intambwe kuko ubusanzwe iyo udasubiye inyuma uba uri kurasubira imbere Eh, kubera iki kubera ko bwa mbere na mbere ho umuhuza si ubwa mbere duhura hariho ibintu yari asanzwe afise Eh, twigeze kuganira mu bihe bihetse bifatiye ku bibazo umunani twagomba kwiga Eh, ngira murazi neza yuko igihe yazi burundi byinshi muri byo hariho ukuntu yari yabisiguye gutatahuwe n'abatari bake ku buryo benshi bari bafise ubwoba bw'uko ibyo bibazo byose yabigwije n'ubusa ubu rero biramaze kugaragara yuko ibibazo ko twari twa- twabihaye urutonde ko twari twabyumvikanye atabidohotseko ni nabyo rero yadushikirije Ah, yongera arongera ko n'urutonde rw'ibibazo birimwo tugomba kugira icyo tuvuze ko ibyo rero yarabishikirije kandi imigwi yose yitabye ibyo biganiro uno munsi yagize icyo imushikirije umuhuza mu matati y'abarundi ku rutonde afise ni uko mu kwezi kw'indwi uno mwaka hoba habonetse amasezerano ahuriweko n'abegwa n'amatati bose silvestre ntibantunganya yahoze atwara uburundi afite icyizere ko habayemo gushaka ibiganiro byomara umwanya muto byaba bitangura abantu basa n'abagonanwa canke n'abadadaza mugabo inyuma ugasanga hari intambwe zigenda zitera imbere urabona hagiye guhira imyaka ibiri abantu bavuga ibiganiro mu burundi nicyo gituma wumvirije abarundi hirya no hino baba bari mu burundi canke abari mu makambi y'impunzi ubu u, haba muri afurika haba abari mu mpunzi za buraya baragira bati ngira ubuhoho hari ikintu gishobora kuba intambwe arusha iteye ishobora kutwizeza yuko koko tugiye mu nzira y'ukogorora ibyo rero je nabavuga ntituri abarongozi nta kundi dushobora kugira duteze gukora ibyo tushoboka byose kugira ngo kwizera abarundi babona gushobora kuboneka ntituguhemukire ahubwo tugutange nicyo gituma umuntu wese ategerezwa kugira icyo atanga mu biganiro yoza yiteguye agira ati icanye negwa nshobora gutanga jewe mfise nzogitanga abarundi batora amahoro batu- batunge batunganirwe bagira iteka n'itekane bose igihugu congere kubaho bose bumva ko bari hamwe atangorane novuga nti ahubwo ubu nyene ndibuka igihe twari ko turagira imyerekano y'uko umugambi usaba abanyafurode bumaze kwemerwa umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri twaravuga tu- tu- tu- leta mfata kibanza ubu nyene kuko twagira tuti itwigira ibibazo ibi n'ibi n'ibi ahubwo je nogira nti amahoro mu burundi ugutekanirwa k'umurundi wese ahari ubu nyene nico gituma ngira nti ari abo muri leta ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rumwe na leta batizwa kugira kigoro ka nkenerwa kugira bishure kuri ku- ku- ico gi- i- ico kintu kiri ku mutima w'abarundi bashaka bati tuone amahoro bayabona ubu nyene ese nk'ubu ahubwo hogira ngo umuntu afate ingingo ashobora kuyifata nk'ubu nyene abarundi akaza bobararimukiwe bose ngira ngo umuntu bomuhezagira iyo ngingo yaba nk'iyi rero yoba iyo ngingo yo kuvuga iti reka tubandanye neza mu nzira twaciye twakuye mu masezerano yarusha ayo masezerano akaba tubyariye ibwirizwa nshingiro abantu bakavuga bati uko ariko kose uko biba kose iri bwirizwa nshingiro aya masezerano yarusha ntawe uyanyiganyiza je ndibaza yuko iryo jambo rigiye riravugwa bikavugwa n'urwego rwa leta canke izindi nzego zitwaye igihugu ati ntawe uzokora ku bwirizwa nshingiro warinyiganyize ntawe uzokora eh, ku masezerano yarusha ivyo vyoha umwizero kwa kwa kundi abakristo b'abakatolike bagiye bagira baje gusangira bati mukama eh, sinkwiye kuja mutima wanje ati kuvuga ijambo rimwe nca nkira iryo jambo ryokiza n'ukuri kose leta itizwa kuzokwitaho kuko niwo murimo wawo leta umurimo wayo no gukora ivyankenerwa vyose kugira ngo igihugu yashinzwe igihugu yaragijwe kibeho mu mahoro n'umutekano Eh, kandi gira noneho ko twabonye hari n'umukuru umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD tukaba tuzi yuko leta utamurika umukuru w'igihugu ari umuCNDD-FDD ukamenya yuko abenshi mu bashikiranganji ari abaCNDD-FDD abenshi mu bashinga amateka amakenguza amateka mu baburamata ari bamustandera CNDD-FDD twibaze yuko ashobora gufata intumbero agira ati jenga umugambwe mfashe intumbero nk'iyi umugambwe ufashe intumbero nk'iyo rero simbona ingene abo muri leta batoca bayija inyuma kubera umugambwe uri ku butegetsi wari wanze kwicarana n'abatavuga rumwe na leta wita ko arabakeba byabaye ngombwa ko umuhuza aja kubonanira nabo ahandi nko ku birometero bitatu ku bw'urunani senarede anise niyo nkuru ati ntitwakumiriwe na gato oya twe ntidukumiriwe kuko eh, ntitwari twaje tuje muri ivyo biganiro twebwe eh, twarababwiye yuko turungika icyo bita mu gifaransa delegation ni ukuvuga abantu bakeya barungitswe n'urunani sinarede gira iteka kugira ngo baze gushikiriza mu kapa amakenga sinarede gira iteka ifise kandi ni uko twabigenjeje ntitwakumiriwe kuko ntitwarondeye kuhinjira aho abandi bari bari ko twe twagomba kuvugana na mukapa tuvugane n'amakungu tuvugane n'abaserukiye amakungu ingene tubona iki kibazo cy'uburundi cyotorerwa umuti n'ingoga ni ukuvuga yuko twebwe muri sinarede gira iteka ntitwigeze dukumirwa kugeza ubu turi ku nzira nziza nk'uko eh, twari twabiteguye ibiganiro bigeze hagati leta y'u Burundi ibicishije ku buserukizi bwayo mu gihugu cya tanzania yasohoye urwandiko isaba leta ya tanzania gufata no gufunga abanyepolitike bitavye ibiganiro bafise imitahe ibarondera anise niyo nkuru ati umutekano waciye wongerezwa kuri bo Eh, leta y'ubundi yavuze ko tanzania yodufata ikadufunga ariko tanzania eh, yatubwiye yuko ibyo bintu abarundi bariko baragira ari ibintu biteye isoni kuko tanzania irazi ko aba bantu bose eh, aba leta y'u Burundi ivuga ngo babafate bafunge atari abantu bagize amakosa leta y'u Burundi irafata iga- e- e- e- uruto- ikagira urutonde rw'abantu bose batavuga rumwe ngo abo bantu bose ngo ni abanyamakosa ngo abo bantu bose ngo ni abapucisite ni ukuvuga abantu eh, bahatswe kuhirika ubutegetsi ngo nibabafate amakungu yose yava akagera nta n'umwe yigeze yemera yuko ibyo a- o- ibya leta y'u Burundi ituvuga ko ari byo ni ibintu biteye isoni iri kwiteza isoni murazi yuko yigeze kubwira ububirigi ngo nibufata abantu ntibwabafata baca bavuga ngo ububirigi ngo ni igihugu cu- ce- ce- ngo ni igihu- ngo ni umwasi w'u Burundi uno munsi babwiye eh, tanzania ngo nifate abanyepolitike bamwe bamwe bari hano tanzania ntibafata bace basubira basimbire kuri tanzania ngo ibaye umwasi w'uburundi uburundi bugiye kuba iciro ry'umugani uburundi bugiye kuronka abansi ku isi yose ku isi nzima kuko ivyo bagira nta n'umwe avyumva kandi nta n'umwe azobikurikiza kuko barazi ko ari ibinyoma niyo mufite umutekano ko mutaje gufatwa umutekano dufise urakwiye mwabonye n'abapolisi ngaha iruhande bariko bara- barababuza no kutuvugisha mwebwe aba- aba- abajournaliste mwebwe abamenyesha makuru bababujije yuko mutuvugisha kubera bibaza ngo muhava mutugira nabi murumva yuko umutekano dufise ngaha n'ingene badu eh, baducungira umutekano biraboneka yuko atangorane dufise na umuhuza Benjamin Mkapa yasubira atubwira ati itanzania muri wanyu ntihagire umuntu n'umwe aza kubabwira yuko muzomererwa nabi ngaha umutekano waba uwu mubiri wacu cyangwa uwo mutima turawufise ukwiye
tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura amaradiyo yanyu muri uyu mwanya ubu murumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aha niho turangirije ikiganiro dusanga ijambo cy'uyu munsi gusa tumenyeshe abatwumviriza ko bitekanijwe ko kuri uyu wa mungu ku mugoroba ari wahaboneka urwandiko rw'imfatakibanza rurimo ibyo bumvikanye ko kugira ngo amahoro agaruke mu burundi mufite ikibazo cyangwa icyiyumviro muduterera mutwandikire ku buhinga bw'ingurukanabumenyi kuri imeyili yacu ni radiyo yacu arobazi voa news akaburungu kome canke naho mudusange kuri facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro mwariko mugishikirizwa na pierre clavin nkuru yarusha muri tanzania ku bw'ijwi ry'amerika
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo